et mauvais radio Sud-Amérique. radiyo ijwi ry'amerika saa mila niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na metero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda mutumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icyenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo mu mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiza cy'ibihara by'inguge cyatanguriye ku mugabane wa afurika kibandanya gukwiragira kiriko kiratandukira ibice byo hanze y'uwo mugabane muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho icyo kiza cyatse indaro kuva mu myaka yo mu za mirongo irindwi kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu abategetsi b'icyo gihugu batangaje ko abikekwa ko bafise indwara y'ibihara by'inguge barenga ibihumbi mirongo ibiri n'indwi mu gihe abarenga igihumbi n'amajana atatu bamaze guhitanwa n'icyo kiza kuva mu kwezi kw'indwi kurangira icyo kiza cyaratanguye kwibonekeza mu burundi aho umuntu wa mbere yashanduye mu mpera z'indwi irangiye uburundi bwatangaje ko igitigiri cy'abantu ijana na mirongo irindwi n'umwe bamaze kwandura hisunzwe ibimenyetso byo mu ntango bifatirwa ko kugira umuntu yemezwe ko yafashwe n'icyo kiza abana nibo bageramirwa kurusha abandi n'ibihara by'inguge reka dutege amatwi umenyesha amakuru tiyerive ndayishimiye atubwira uko ibintu biri byifashe mu burundi ku byerekeye icyo kiza ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda naho biri uko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca bujumbura ubona abantu batavyubahiriza nk'uko abakunzi bacu bavyiboneye abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi umushikiranganji ridwine baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'iyi ndwi yahamagariye abanyagihugu kurwanya ico kiza nk'uko barwanije covid cumi n'icenda kuko gifise umurindi munini ni ukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda dushyireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarumasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko dusubire dusukure dushyiremo amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba kandi tubigire itegeko kuba twabigira muri kovide twasaba yuko mwadufasha guhimiriza gukaraba ni indwara z'imigera ziroroshye kurwanya kuko ni ugukaraba gusa kudakora nako kudashurashura imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye duca dusigara tuyanduzanya mu gukora nako umukuru w'inama nkenguzamateka nawe emmanuel sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganji ibyo bubasaba kuko iyo ndwara idatujijwe ishobora gutuma abarundi badashikira yambona kazoza bifuza yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara ca bujumbura tuba abantu twumvira ibyo abajejwe amagara batubwira batubwiye ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize batubwiye ati dukarabe kenshi reka dukarabe kugira ngo bigende neza ni uko umwe wese yumva yuko urugamba ari rwiwe ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko ibyo basabwa bigoye kuko ikibazo c'amazi gihangayikishije benshi ntivyoroshe kugira isuku gukaraba ubonye n'amazi ntayahari amazi aracikagurika ku bwinshi sigura yuko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe
ayo mamesero yose bavuga baravuga nko gukaraba bakaraba amazi bakuye umuntu ashobora kumara tuti n'isomene abo banyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa ugasanga nta kubishira mu ngiro guhari mu by'ubushikiranganji busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi mu masoko mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atawusanga amazi yo gukaraba nta himiriza kera hateye ikiza no mu masengero ahantu hahurira abantu benshi warumva bariko baravuga ati mwirinde mukarabe kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru ni ukuvuga aho baca hose yumva bisaba yuko habaho inzego zibijejwe zibiri zishyiraho ingingo mperekeza ku buryo tubwiza nyine kubishyira mu ngiro iyo ndwara y'akaranda ifata vuba ariko ikibonekeza cyane mu minsi cumi n'ine umuntu ayanduye muganga eme uwimana yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu maraso avuga ko ibimenyetso bya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi uku niko abisigura afise ibimenyetso by'iyo ndwara na cyane cyane nk'ubushuhe buza hanyuma akagira ibintu by'amasumbi cyane atabyo yahorana umuntu arashobora kwibaza yuko ari iyo ndwara nibyo bintu bya mbere bitangura imbere y'uko haza bijya bintu by'uruherehere ruhera ku maso ariko rushobora no gushyikira n'ibindi bihimba byose by'umubiri na cyane cyane ku bihimba byihishije birondoka mu mugongo ku maboko no ku maguru abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa NSS ikigo kijeje gutegekaniriza abakozi General Major Emmanuel Miburo asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera e guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha e ko bokingira abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza caduteye iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa akire ashobora kumara ukwezi kose ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abaryamye ko buri munsi baca babita umushikiranganji ridwine baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi ni ukuri iyi ndwara n'akaranda nyine abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu ni ukuri bitwara amahera menshi cyane turaboza tubogesha amaserumu mwibaze nk'umuntu turashobora kumwogesha amaserumu arenga cumi ku munsi ajya amaserumu ya solisiyo sare hanyuma tugaca tumushyira ko bya bindi bimwe dushyira ko abantu bahiye furamazine kugira ngo turabe ko ibikomere byokuma bityo birazimbye cyane amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu duca duta ni ibintu bizivye rwose ni ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu iyo akaranda katarashika mu rugo iwawe umengo ntakahari kugera ku genekerezo rya cumi na gatandatu uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka bujumbura mu makaritiye abiri gusa ya kinama na kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga mirongo ine na batanu banduye iyo ndwara y'akaranda k'inkende thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali turagushimiye tirive amakungu uh, ku byerekeye ico kiza uh, c'ibihara vy'inguge canke vy'inkende uh, yoba agihagurukiye gute mu kiganiro muri sanga twatumiye dr com konakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zirandagata umuganga bita epidemiologiste mu rurimi rw'igifaransa ndakuramukije mutumira yambu neza fideli ndaramukije n'abumviriza muri isanga mu gihe icyo kiza kibandanya gukwiragira mu bihugu bitari bike muri afurika gitanguye no gutandukira hanze y'umugabane wa afurika ku biharuro bya nyuma mufise ngaho mubona ibintu byifashe gute mu bihugu bimwe bimwe ntibiko byifata neza kuko hariho ibihugu tubona icyo kiza kiguma kirandagata haje ku isonga icyo gihugu duhandu bibe mu biyaga binini ni ukuvuga igihugu cya kongo nicyo kiza ku isonga gifise abarwayi benshi barenga ibihumbi bitatu n'amajana ane ni ukuvuga dufatiye ku bitigiri twabonye hirya y'ejo hanyuma hagakurikira uburundi bufise abarenga amajana abiri na mirongo ine dukurikije ibyo bitigiri nyine by'icyo gihe ni ukuvuga kuri iyi ndwi turangije hanyuma hagakurikira santara afurike ifite mirongo ine na batanu kugera kuri mirongo ine n'icenda hanyuma nigeria ifite mirongo ine na bane hanyuma hakabaza cote d'ivoire bafite munsi ya mirongo itatu na repubulika ya afurika y'epfo hanyuma na congo ijyayo hirya y'iharanira intwaro rusange ni ukuvuga ibindi bihugu byose bifite abari munsi y'icumi icumi ni ibihugu byinshi bifite iyo ndwara ni ukuvuga ubu ni ibihugu birenga novuga byinshi cyane bifite nk'uburundi benine kamerune santafurike kongo kodivuwari egiputa gabon kenya u rwanda liberia afurika y'epfo maroc sudani ni ukuvuga zambia ubugande ghana nigeria aho hose iyo ndwara irahari baramaze kubona iyo ndwara mu bindi bihugu ikwiye hose isi yose hariho abagenda bava muri ibyo bihugu bagenda bayitwaye ni ukuvuga n'abandi bayandurira muri icyo gihugu nyine rero urumva ikwiye hirya no hino ingamba ziri hirya no hino hariho abariko baragura incanco batangura gucandaga bajya abantu bafise ubudahangarwa buke cyangwa babona yuko bubangamirwa n'iyo ndwara gusumbya abandi hakaba rero n'ibindi bihugu biriko birarondera ingene bakora ibyo byo gupima ni ukuvuga ibyo byo gupima bitazimvye byihuta nk'igihugu c'ububirigi mu ntara bita liege bariko barakoze kamwe bakoresha ko gupima bakoresha amaraso yo ku rutoki kuko igipimo kirazimvye gikoresha ni ca gipimo bita pcr pcr ni igipimo gikoresha ubuhinga buhanitse bumwe bwo kuraba imigera y'indwara kizimvye cane ntiboza bagikoresha kuri abo bantu bose nico gituma mubona mbere n'aba bantu bavuga ko bafashwe dufatira ku bapimwe n'ico gipima kandi si bose bapimwa nk'ubu twavuga nk'iyi wacu canke ahandi mu karere k'ibiyaga bigari kiza camaze kugaragara camenyeshejwe nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatumenyesheje baraheza rero bakakirabira ku bimenyetso abaganga bacahita barabira ku bimenyetso niba bagija gupima umurwayi uwo ari we wose gupima bica bisigara bikorwa n'ubushakashatsi n'abajya bakora ubushakashatsi bwa laboratwari ariko ngaha ibitigiri mvuze ni ibitigiri byamaze gupimwa byatanzwe ko buhamya n'ibipimo byaciye muri laboratwari nkurikije ibyo muriko muravuga rero ibitigiri nyakuri umuntu arabyo birarengeye biriko biratangazwa birarengeye cyane kuko iyo bamaze gutangaza ko ikiza gihari baca babaha ibimenyetso bakorera ko abaganga bose kugira ngo babimenye kimwe iyo babibonye babikorere ko hanyuma ibyo bashaka byita ngo ni ka kirinike hanyuma ibyo navyo ni ka confirme mu abongereza b'abanyarwanda kumbe confirmed cases na clinical cases nivyo rero baheza bagafatirako kugira ngo baheze babone iyo ndwara uko iriko yarandagata bongere banayikurikirane biravugwa ko iyo ndwara y'ibihara by'inguge canke inkende muri kongo ari indwara yahasi indaro mu gihe cy'imyaka myinshi kuva mu myaka za mirongo irindwi niko kigenda igahorera mu nyuma ikaduka igakwiragira bitumwa nige ni bitumwa n'ibintu byinshi ubu iyo tubona umugera tubona uko uwo mugera w'ibyo bihera by'inkende cyangwa ko babyita kosi akaranda nibaza ko babyita akaranda nk'uyu mushikiranganji ariko abivuga babyita akaranda imbere y'imyaka ya mirongo umunani imbere y'uko bazana injanjo zijya zibihara bijya bita bariyori kuko n'iyi ndwara isa na bariyori nyine isa kujya ku bihara hanyuma uretse yuko mu bihara kenshi amasumbi ntakunze kuboneka ariko ngaha amasumbi azi bwa mbere n'ahandi usanga ari cyo kimwe rero ubushita bw'inkende cyangwa ibihara cyangwa karanda igikuru ni uko twumva iyo ndwara iyo ari yo hanyuma ni ukuvuga ubu mugera uboneka hari umugera wariyubuye uyuburamo uwundi uwakera wo muri congo hariho n'uwundi uwo muri afurika y'uburengerazuba ni ukuvuga ni ibiri ariko uwo tubona warandagaze cyane ni uwo muri afurika y'uburengerazuba ariko n'uwo muri congo urahari ariko urandagata cyane tubona ku isi yose iyo bapimye ibipimo bya pcr muri laboratwari niwo ugaragara gusumba uwo muri congo ni ukuvuga rero ingene yose ifata co kimwe imeze co kimwe gusa nuko nuko musanze mubizi ijya migera twita virusi igenda yiyubura kuko mu kugira ngo irondoke yororoke ikenera uturemangingo tw'umuntu ukoresha ise mu muntu igenda irondera ingene yokwira utwo turemangingo tw'umuntu kugira ngo iheze dukoronize twinjiremwo iduhindure ingene ingene twateza gukorera umubiri w'umuntu nicyo gituma umuco ubona haza amasumbi kugira ngo umubiri wirwanire hakaza ibimenyetso bitari bike nk'ubushyuhe kugira ngo umuriro umubiri ujye kurwanya iyo migeri iba yinjiye muri wo mubona ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu oms ryatangaje ko icyo ari cyiza gikomeye cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu amakungu ategereza guhagurukira byihutirwa muri uku kwezi mubona icyo kibazo iryo shirahamwe ryagifashe nka nkama ryagihagurukiye kare n'ibihe biriko birakorwa iki kiza ni kiza kirafatwa boroboro umuntu agiye kuraba kuko burya mu bugenzuzi bw'ibiza dukora ibyo kugendereza kugendereza indwara rero byasaye kubigendereza kuva mu bihumbi bibiri na kabiri urumva araheze imyaka ibiri hafi kubera iyi ndwara nk'uko uhejeje kubivuga yari isa n'iyicuritse kuva waziye inshanjo zijya z'ibihara zijya za variyore zijya bacangisha abantu rero abarutse kuva icyo gihe muri za mirongo umunani baracajwe bose ni ukuvuga iyo ndwara bavuga bati isa n'iyaheze ariko murazi ko imwe n'izo ndwara ntiziheza ngo zihere burundu kuko n'abacanwa bacanwa bose ijana ku ijana murabona n'indwara tuvuga za zijya z'ubukangwe arizo bita imbasa mu kinyarwanda baravuga ati ibihugu byarabiciye nta yikibaho imyaka n'imyaniko no mu burundi byarabaye ejo bundi ariko umuntu bikagaruka iragaruka kubera ibyo twita reservoir d'obese ni ukuvuga aho yinyegeza ishobora kuba mu muntu itiyerekana ikigwandika ikagenda ikiryamira ntihagire icigire umuntu mugabo yagira nk'ibimenyetso by'uburwayi ni ukuvuga umubiri ubudahangarwa ikabugabanura umubiri w'umuntu hanyuma ikiyubura ntihabure ko indwara zose zaba iz'igituntu zaba izindi ndwara zose iyo umuntu umubiri wiwe utakigwanira neza nyinshi ziriyubura hanyuma zigahita zirandagata agahereza abandi ugasanga rero irarandagase ni ukuvuga nk'ino mu bihugu by'i burayi biteye imbere bari bararetse gucandaga mbere n'ibyo bihara bakavuga bati ntabyo tugifise ni nacyo gituma ubu babona yuko aka karanda kabinjiranye nako nyine kandi kabafata cyane gusumba mbere no muri afurika naho ku bijyanye n'inshandago avuga ko inshansho zihari zidakwiye muri ibyo bihugu bimaze gufatwa n'uwo mugera kavuga ko afurika ikeneye hafi miliyoni doze miliyoni icumi zinshandago kugira bigerageze kurwanya ico kiza mu gihe ibiza nk'ibi biguma biboneka byiyadukiza n'ivyahari biba vyaracureshe nk'uko mwariko bivuga bigaruka canke bigahinduka bikagenda birihindura ni ikihe cokorwa muri afurika kugira ngo ibiza nk'ibi bishitse babe biteguye nko kubijanye n'izo ncanco ivyo ni ukuvuga ni ibintu biba bizwi gusa n'uko batabiha agaciro kaniniya cane ni ukuvuga byaba amaleta n'ibihugu ni ukuvuga nk'ibiza byateye ni ukumenya ko bitagiye burundu bakabika amakuru bakagendereza kurya ibikorwa twamatiro turabikora ni ukuvuga kugendereza indwara bakaraba kwa muganga ibimenyetso baronse babonye hanyuma bigakorerwa ko hariho rero indwara twita maladiya dekarasiyo obligatoire ni ukuvuga izi zigomba kurungikwa vuba na bwango ku munsi ku munsi kuri district ni ukuvuga mu karere k'ubuvuzi bikarungikwa ku ndwi ku ndwi ku ruhando rw'igihugu muri kiriya gisata kijejwe kurwanya indwara z'ibyaduka ni ukuvuga hanyuma nabo bagaheza bakaraba kundwi kundwi bakagenda bakurikirana bakurikirana bakora igendereza kugira ngo iyo ndwara bayisame itararandagata ni ukuvuga bakaba bayishinze ijisho bakavuga bati twebwe muri kino gihugu indwara zimaze kutwugariza n'izi bikaba bizwi ukamenya uti nka burya tuba tuzi yuko malariya hari igihe itera mu gihe cy'imvura aho tukamenya amacinya ko atera iki gihe tukamenya agasama tukamenya korera tukamenya mugiga mu bihugu bindi by'umurengerazuba hanyuma tukamenya ebola tukamenya izindi ndwara zose izo zikaba zizwi kuko burya iyo izo ndwara yamaze gutera nk'uko nabivuze nta kivuga yuko itazosubira n'izi za kovide zose zirahari ariko si ku rwego zateye ko hanyuma ikindi nacyo kidutuma dukora ibyo ni ugukora n'ubushakashatsi kugira ngo turabe iyo ndwara ingana igenda yiyubura igenda yihindagura igenda izana ibyo bita suje zindi zigenda zihindagura kugira ngo n'abakora imiti n'abakora injanjo bamenye nabo ingene bagenda bahindura ntibame kuri rwa rucanca kuri wa muti nk'uko tubibona mu ndwara twita maradini dije zikunze usanga imiti yo muri za mirongo itanu ntiyigeze ihinduka ubu isigaye imeze nabi abantu kubera ata bushakashatsi atari amafaranga amareta ashyiramo ugasanga indwara zugarije afurika zigiye abantu bagiye kuzikorera bakoramo ubucuruzi b'abanyaburayi kubera yuko bafite ubwo burambe bwo gukurikirana indwara no kumenya ubwo bushakashatsi n'ingene bazirinda n'ingene bazirwanya n'ingene bazivura rero urumva rero aho niho twategerezwa kurwanira cyane cyane kugira ngo ibyo biza ntibidutere tutiteguye mu nyuma bagaca babwira ubushikiranganji bati yamara turabona ko iyi ndwara iriko iraduga iriko abanyarwanda bavuga kuzamuka iriko irazamuka iriko iragenda ni ukuvuga turabona yuko kandi iyi ntara aka karere k'ubuvuzi iyi mitumba turabona ko ariho iriko iraturuka hariya hantu reka tunyarukireyo tuzitire tutaronerwa nguko uko ibintu nguko uko biteza kugenda ugomba ku ibyo bita sante publike ubushikiranganji bw'abantu nuko bwateza gukora kuko si ukuvura abarwaye ahubwo no kubakingira nibyo byiza gusumba kuja kubavura basinzikaye murakoze ku mirongo ya telefone dufise john uh, kizimana uratwumva nimba ndabumva cyane uduhamagara urihe john ni mu burundi mu ntara ya cibitoke muri komine mugu
ufite ikibazo baza muganga cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubushikiriza ejo nashaka kumubaza sinategeye neza mbega iyi ndwara yoba ije ubu canke kera yoba yarabayeho ikindi kibazo ca kabiri nagome mbaza mbeko tumenyeye hariho imfungurwa umuntu ashoboye gufungura zigatuma abasoda b'umubiri bagwanya indwara kanaka mbe ntangaburo yoba ihari umuntu yoza arafata kugira ngo iyi ndwara ntimufate ibibazo vyanje ni ivyo ndabashimiye murakoze cyane nama yego na uyu mu ariko haratwumviriza wo muri kibitoke muri mugwi na yabaga ibibazo byumvikana kandi icyo nubabwira yuko bo begereye aho muri congo kandi aho hamaze hafi ku mupaka hamaze gufatwa abarenga amajana atanu na mirongo itatu na bane benshi kandi iramaze no guhitana abatari bake bashiga mirongo itatu na bangahe na babiri hanyuma ibitege biguma bihindagurika mbere ngaho bamwe barataye baromoka barava mu bitaro baragenda baromoka kubera batariko barafashwa neza rero abo nabo basha bashika abantu bandagaza iyo ndwara kuko iyo ndwara ikeneye yuko abantu bayirwaye bashirwa ahantu ukwabo karagaciyemwo kugira ngo yumve aho aherereye yuko hariho umubanyi imwugarije gusumba hanyuma ikibazo abagije ati none iyo ndwara ni nshyashya ni iy'ijubu cyangwa yahoraho iyo ni indwara yahoraho nk'uko fideli ya mitango yabivuga mu za mirongo irindwi niho yaboneka ni kera cyane bose kera cyane rwose ariko si vuba umuntu agiye kubiraba ariko niho yavumbugwa aho muri kongo nyine iharanira intwaro rusange cyangwa y'intwaro rusange niho yagaragaye hanyuma ikaza iratera rimwe na rimwe ni indwara igumye ziratera uko igihe giheze nk'ubu ntiyari iherutse gutera yatewe gutera buhoro buhoro ejo bundi haheze imyaka ibiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rero iguma irandagata igenda hirya no hino mu bihugu nk'uko twabivuze mu ntango hanyuma urabajije uti none hariyo imfungurwa umuntu yofungura kugira ngo yirinde yuzuze ubudahangarwa ubudahangarwa burya bugenda buzuzwa kuva umwana akiri mu nda akivuka n'uko akura n'ingene agiye arafatwa n'indwara zikamusigira ubudahangarwa kuko hariho ubudahangarwa bwajya bwubakwa cyane cyane ni mu nzira zitatu ni ukuvuga hariho ubudahangarwa umuntu avukana ahabwa n'umubyeyi hajya mu konka amaberebere hariho ubudahangarwa akura mu byo arya mu byo afungura zirya mfunguro zikwiye ni ukuvuga ndemamubiri ntanganguvu na nsanganyangaburo ni ukuvuga izo zose uko uzura zirya mu minsi yose zigenda ziguha ubudahangarwa hariho n'ubudahangarwa buca mu gucanja ni ukuvuga bagacanja umuntu naho nyine azana ubudahangarwa ariko bw'iyo ndwara yacanjwa ntazana ubudahangarwa bw'iyindi ndwara hanyuma hakaba rero n'ubudahangarwa bw'umuntu yarwaye iyo asinzikaye barafata nk'umuntu yarwaye afite ubwo budahangarwa bakamukuramo bukenyi bakabwongereza uyu muntu arwaye asinzikaye ibyo bita iziminoglobirine nibyo rero bikunze kuba hanyuma hariho rero n'ubudahangarwa bupfa kubera umuntu yarwaye hanyuma iyo arwaye iyo ndwara ikamusigira ubudahangarwa ntazasubire kuyirwara nk'agasahama tuvuge iyo ukarwaye kenshi ntisubira kukarwara kuko gasigira ubudahangarwa umwana hanyuma ukazomukingira ubuzima busigaye ni uko rero ariko wumva rero kufungura byonyine ubu ni iby'uguhozaho kandi buzana ubudahangarwa twita ubudahangarwa busakaye ni ukuvuga ni ni nk'abasoda batagira sipesiyalite ni ukuvuga baba barindiriye icyo babwirwa kumviza yuko hariho umugera winjiye bakawusumira iyo umugera winjiye mu mubiri ni uko rero mu mfungurwa niho ubwo budahangarwa buri nibaza yuko wanyuzwe utangiye naho turashobora kubandanya ubaza ikibazo bamabwira kwishyura dufite kandi siriro vigo fidelis muvunyi uratwumva yego ndabumva neza uduteye akamuriye yego nshinzwe n'umutumirwa mwatuzaniye yego mufite ikibazo mubaza icyumviro yego ni ikibazo n'igitekerezo nagira ngo mbaze icyorezo mu rwanda tubyita ubushita bw'inkende mu kirundi mukavuga ibihara by'inguge niko mu kirundi mubivuga hanyuma icyo nagira ngo mbaze umutumirwa ese iyo ndwara icyo cyorezo kugira ngo kigaragare ku muntu mwavuze ko bitwara iminsi cumi n'ine ko aribwo bigaragara ese mu kwandura kwacyo ko hari ushobora kuba wenda nk'umuntu umwe abirwaye akaba yahura n'abantu wenda nka batanu bamwe baka wenda muri abo batanu yahuye nabo mu buryo bwose bugaragara ari uguhoberana cyangwa se gusomana cyangwa se ibindi bintu biba bitemewe muri icyo gihe umuntu ufite icyo cyorezo cyangwa se ubwo burwayi afite uburyo utahura nawe bikabaho kuki bamwe babirwara bamwe bashobora kuba bakwandura abandi ntibandura ese icyo cyorezo ubwo burwayi bwica mu gihe kingana iki ku muntu uburwaye ese ubwo burwayi bwatangiriye muri congo cyangwa se ari no mu yindi migabane hari aho byari byarabaye murakoze cyane murakoze ego numvise ibibazo reka ntangure kuri iki cya nyuma twari tuhejeje kukivuga niho babuvumbuye ubwo bushita bw'inkende muri congo hanyuma iyo bamaze kuvumbura indwara bashobora ku isi yose ko aho ziraboneka yagiye kuboneka mu nyuma mu bindi bihugu ariko aho niho yatanguriye hanyuma uvuze iki cyorezo rero aricyo kiza igihe kiguma ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga ni mu gihe cyose akigwaye agifise bijya biherehere cyangwa afise bijya twavuga mu kirundi ibiturika cyangwa hajya udusebe tutarakira mu gihe cyose dufise tutaraba inkovu inkovu zitaragaragara uwo muntu aranduza ni ukuvuga ashobora kwanduza nk'ibyumweru bibiri bitatu bivana n'ingene yakize n'ingoga cyangwa yagumye afise ibyo ibyo bisebe ku mubiri wiwe hanyuma wavuze uti none iyo umuntu bamwe ko bandura abandi ntibandure kandi ahura n'abantu nibyo hariho abayigendana batanafise n'ibimenyetso kuko nk'uko mubizi mu kwandura yandura yandura ahantu henshi yandura mu batembabuzi ikandurira mu gusuhuzanya ikandura mu kuryamana n'umuntu cyangwa kwiyorosa ibyo yiyorosheje cyane mu gukoresha ibyo yakoresheje byaba ibyo kurya cyangwa ibyo yakoze ko nuko cyane naho ni ukuvuga ibyo bikoresho byo mu nzu iyo mubana n'uwo muntu urumva yandukira mu bice ikandukira mbere no mu guhemerana no mu muntu ariko aravuga nk'ubu ndiko ndavuga aha hariho utuntu tutagaragara neza ku maso ariko tudute tumijagirika tuva mu kanwa ngiye uramaze kubivuga iyo umuntu avuga cyane kenshi hari aho tugaragara urugero rero tugaragara hariho tutagaragara tujya rero umuntu aduhemye natwe turayimuha iyo migeri birimo nka burya kwa covid ngira ngo mugiye kubiraba ngira ngo benshi bagiye banabivuga mu ntangamarara bavuze bati ni kuraba kwirinda kugira ngo twirinda covid ngira urabyumva rero iyo umuntu ayirwaye bivana n'igihe mwamaranye niho njya ko kwa covid iyo mumaranye umwanya cyangwa ukaba mwegeranye cyane baravuze bati iranandukira iciye no mu bihimba by'irondoka mugabo si ukuvuga yuko ica mu bice by'irondoka nyezina igice cy'umugabo n'icy'umugore iyo byinjiranyemo oya ni kubera abantu bari muri icyo gikorwa baregerana cyane bagatsitana bagatsitana niho rero baheza bakayandura mu bundi bwobwo si bimwe bita ngo ni maladise bisoma transmisible si kimwe noya niba mu banyarwanda mukoresha icyongereza ni sexual transmitted diseases si kimwe rero ni ukuvuga rero iyo umuntu ahuye n'abo bantu ni nka mirongo itanu ku ijana barayitwara arayibanduza abo bana nabo baba bahuye akanya gato biruka bagenda nta mwanya bamarana kuko mugomba kumarana n'amaburiburi umunota cyangwa urenga naho nyine mwegeranye ariko ufashe intera ntayo kwanduza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwumviriza ikiganiro muri isanga
igira hirya ariko mada n'igihugu inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi Eh, yego rata uri umunyamusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda ndabona shaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga eh, ku ndwara y'ibihara by'inguge eh, ni ikiza kiriko kirakwiragira cyane mu karere ko muri afurika mbere no hanze yaho Eh, kikaba catanguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mwihweje mubona mu ntara by'imyaka y'abantu ni bande bariko bageramirwa cyane cyane nico kiza Eh, abageramirwa cyane nk'uko mwabivuze mu ntangamarara burya ni ni abantu bose ariko cyane cyane aba bana bakiri bato eh, barakarirwa cyane kuko ubudahangarwa ntibivuba ari bwinshi eh, bamaze ku kuja bara, bara kuko murazi ko umuntu akura niko agenda ahura eh, n'in- n'in- n'indwara zitandukanye zigenda zimusigira rero ubudahangarwa hariho rero n'aba bantu usanga bafite ubudahangarwa buke abafite indwara eh, bijya muhora muvuga ngo ni koronike canke izi ndwara zi- zi- zi- zigendanwa eh, hariho aba- a- usanga baba bafise u- ubundi bumuga eh, bujanye no mu- mu mubiri wabo haba mu maraso eh, mu bice bimwe bimwe bajya bose n'abantu iyo ndwara ikarira hariho rero n'abantu bakuze eh, nabo nyene bi- irabakarira kuko kukura niko ubudahangarwa bugabanuka iyo rero igufashe kugira ngo uzane ubudahangarwa buno nyine bwinshi kandi bukwiye kugira ngo uyirwanye ntibikunda bisaba igihe urumva rero abo bose nibo kenshi bakunze no gucandagwa bakabaha ubwo bucanco kugira ngo baheze barwanye iyo ndwara kwirandagata kuko nabo nyine uko bayirwara nuko bayirungika ku bandi bantu bayihanahana bikaba rero ari ibyo bita bijya bakunze kwita ba reservoir de virus abakora ubushakashatsi babikorerako murakoze Eh, tuze ku mirongo ya telefone dufise muhozi faustin Eh, ndabumva uduteye akamurihe ni mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka kayonza mu rwanda ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ubishikirize kuri iki kiganiro turiko tuvuga c'icyorezo ikiza eh, ci- ibihara vy'inguge ko inaha mm, tuba tubona icyorezo cy'ubushita batari babimenya cyane ese biterwa n'iki ni ukubera ubukangurambaga bukeya bigenda biti murakoze
nibyo nibyo urazi yuko iyo icyorezo giteye eh, ahantu bwa mbere eh, muhozi faustin ni- ni ukumenya yuko eh, ubwo bushita bw'inkende eh, ari icyorezo nk'ibindi byose ariko gifise ubwi- ingene cyihariye kuko kirafise ukuntu nk'uko nabibabwiye iyo umuntu ahuye n'abantu eh, nk'icumi ashobora kubwihereza akacanduza abantu batanu ni ukuvuga mirongo itanu ku ijana rero abantu bariyo batabona ko ibintu byacitse kenshi twebwe ntidukunze kumenya eh, tutireka eh, twirinde ariko kiba gihari burya uzobibona yuko habaye eh, abantu benshi niyo usanga abantu batanguye kwiyegeranya batiyamara twatewe ariko babyumva iyo ngiyo eh, kujya mu uti bivuga iyo o za rusizi hariya ku rubibe rwa rwa bukavu rwa goma ikindi kayonza kayonza ni hirya kure eh, u- ukamenya we ntikiragushikira mugabo mwibuke yuko abantu ubu bagenda cyane arava hariya akararashisa iwanyu ni urumva eh, ni nayo mpamvu bavuga bati kwirinda kwirinda aho uri hose kuko ubu u- abantu n'uruja n'uruza si kera bagira n'amaguru ubu u ku mu isaha imwe amasaha abiri atatu aba yavuye rusizi aba yavuye eh, hariya eh, rubavu yashitse kayonza aba yavuye eh, tuvuge eh, eh, bukavu yageze kigali urumva rero cyane cyane ni ukwirinda eh, kuko kayonza ni muri kure burya hajya muri ibyo bihugu eh, kandi ikiza cyagaragaye muri ibyo bihugu mu mpande zose urumva rero eh, eh, ubukangurambaga bu- burahari eh, nko mu rwanda burahari no mu burundi burahari eh, gusa numvise yuko abantu batabikurikiza ntibabikurikiza kubera iki aho ni niho hari ikibazo ariko nk'ubu wowe wari ubizi ubwo bushita urabuzi warabwumvise ubukangurambaga mu bisata cya- cy'ubuzima iyo o barabikora Eh, no mu burundi nko kujya babikora twumvise umushikiranganji eh, iyo iwanyu bamwita minisitiri Eh, urumva yanabi- ya- yabishitse ko ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko eh, ubukangurambaga bujana n'ingiro ni nka burya ko umwarimu adafite imfashanyigisho iyo wigisha ntuba ufite imfashanyigisho zikwiye nkagiye bakanyigisha ntibanjane muri laboratwari ngo njye gukora eh, ndabi- ndabi- ndabibone neza mba mbonye igice ni ukuvuga iki burya ubundi mu bigo nderabuzima bw'ibyaha iwanyu kayonza bateguza kuba bafise eh, ah, igisata cyungirije gitoyi cyo cyo mu cyiciro cyo hasi eh, cy'ubukangurambaga baza aho eh, mu- mu midugudu eh, mu masegiteri bakabaha inyigisho bakabereka iyo ndwara bakazana imfashanyigisho kugira ngo mugende mu- mumenye ingene muyikingira eh, mu ingene ubwirinzi bumeze n'ingene mubigenza mu- iyo mubonye uburwayi rero ibyo o no mu burundi ni uko abantu baheza ngo babikorereko kuko barabona bati eh, ni bariko barabitubwira ariko twe tubona nko nk'abanyagihugu babivuze wumvise bavuga ati twe nta n'amazi dufise nawe twokaraba ata n'amazi dufise mugabo hariho iyo n'ibyo bafise badashobora gu- kwirinda nk'ibyo byo hano yambu ntibikenera amazi nk'ibyo byo kuja gusomana baba bakwiye kubireka ibyo ni ibintu eh, bijanye n'imico y'umuntu iyo bavuze bati hariho ikiza ukabyirinda hanyuma mugabo no mu gihugu bakamenya bati turabahimiriza rero hariho ibice bimwe bimwe by'igihugu usanga badahimiriza cyane kubera ibyo bahimiriza ntabyo bafise kuko uba ubwiye ubwiye umuntu uti genda ukarabe ata mazi washizeho atayabona uba uri kuvuga ubusa hanyuma iyo ubwiye ubwiye umuntu uti eh, abantu muze muragundana eh, mu- ngo mu- ngo mugende ku mu- nabo mufise eh, agakiriziya gatoya agasengero gato cyane mufise mu isoko akantu gasoka abantu bose bagenda bavuga ngo aho nangahe hanyuma cyane mukaba mufise bisi idakwiye itwara abantu benshi be- be- bagenda bicaranye ko aho urumva ya bimwe ukenera ku ba- ku banyagihugu ku baturage ntabyo uheza ngo ubone uba uri kubasaba ibidashoboka naho rero bi- bi- bica byugarira muri mwe n'ibihugu by'iwacu bisa ubukene bidafise eh, ibyo twakwita iterambere rikwiye ni nacyo bituma ubona mwene izo ndwara zihaza zikahizizira kubera zishikira ahantu hashashe zikoga atacyamira
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kiza c'ibihara vy'inguge eh, kiriko gikwiragira mu bihugu vyo muri afurika eka mbere no hanze y'uwo mugabane ni vyokorwa ah, kugira ngo ico kiza kigwanywe ku bijanye n'incanco incandago ah, ndabona nka igihugu ca espanye caremye gutanga incandago ibihumbi amajana atanu zo gukingira ico kiza ah, c'ibihara vy'inguge kikaba kiriko gihamagarira ibindi bihugu biteye imbere vyaba ivyo ku mugabane w'uburaya canke na amerika ah, kugerageza gufasha gutanga izo ncanjo Eh, ni ukuvuga ko izo ncanjo ibihumbi amajana atanu doze ibihumbi amajana atanu ari nki- ibice mirongo ibiri kw'ijana biri mu bubiko muri esipanye ku bwanyu ni kuki ah, hariko haboneka nke ni kuko ivyo bihugu vy'iburaya ivyo bihugu biteye imbere bisizo izo ncanjo mu bubiko bitariko eh, biri- birafasha ibihugu nk'ivyo muri afurika biriko bigeramirwa n'ico kiza Eh, nk'uko nabivuze urabona iyo ikiza caheze nk'ubu tuvuge covid iheruka kuba gusa ni- ni- niyicogoye Eh, harahe- hariho rero ukuntu na nari nabikubwiye bagumana eh, burya buhinga bwavumbuwe Eh, birya bintu byo gukora bakaba bafise irya tekinoloji ni ukuvuga birya bahinguramo injanjo imiti i- i- yaba imiti yo kuvura cyangwa iyo gupima egeye muri laboratware ni ukuvuga bagomba kuba baki- babifise bakabibika kuko nk'uko nabivuze ikiza iyo kije eh, ntuvuga ngo cagiye burundu kandi abantu bakiriho abo gifata ni ukuvuga ni nk'imburi ni ukuvuga uca wama ukorera kuri ubwo bushakashatsi ngira twabivuze mu kanya gaheze sinigwa ndabisubiramo rero nk'ubu iyo habaye nk'ibyo baca baraba bati mbega tugeze bagaca bihuta bati reka tube turakora izingana gutya turabe yuko two- twohagarika uwo muvuduko hanyuma atabare nabo nyene bashiremwo bashiremwo akabo bashiremwo eh, bakore mu mufuko bazane kuko izo ncan- izo canjo ivyo bipimo iyo miti nikorwa ku buntu ababikora barahembwa ibikoresho biragurwa ni ukuvuga ibyo bakoramo ni ibigurwa n'amafaranga urumva ibyo byose bikenera bije ariko igikuru ni uko iyo hamaze kwitwa ko ari kiza hacagomba kuba ubufatanye ubufatanye bw'ibihugu nka burya byibumbiye mu gisata mpuzamakungu c'amagara y'abantu Bi- bagomba kuba ibifatanye by'ibihugu ibifatanye by'akarere nk'ibi bya cdc afurika ni ukuvuga canke muri east africa mu bihugu vyo mu burere ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hirya no hino haba mu guhana amakuru haba mu guhana ibipimo haba mu guhana izo ncanjo haba mu gucungera haba mu mipaka n'ibindi bagomba gukorana mu kurwanya ico kiza ni ni- ni- nivyo rero bi- biriko birasabwa ni ukuvuga ubu eh, igisata mpuzamakungu cyavuze yuko ari ikiza eh, ni kiza nyine hanyuma ni ukuvuga eh, ibihugu byose biteza gu- guhaguruka kuko iyo bamavuga bati eh, inzu y'umubanyi ihiye eh, ni ugutabara hakiri kare kuko iyo iwawe hazitandukira iyo utabikoze eh, kugira ngo uzite utaronerwa ku murongo wa telefone dufite simon uratwumva ndabumva neza uduhamagara urihe ikibazo iciyumviro inyuma mwakoze hari ahantu yari yabihereye ari kubivuga nabyumvaga avuga ngo um, avuga ngo ni iki- ikibazo cyo kutita ku ku ndwara cyangwa baka- bagasa naho bayi- babyoroshya bakabigira ibintu biri aho ngaho ese buriya baramutse babikoze nk'uko bakoze barwanya covid n'izindi ntabwo byagira byafasha kurushaho kuruta uko ubu ngubu barimo bayifata kuko urabona ko uko bukeye n'uko bwije niko igenda irushaho kuzamuka uko bukeye n'uko bwije niko irushaho kuzamuka kandi yambukiranya imipaka ifata hepfo no ruguru kuko urebye ikiganiro cyabanjirije mbere muri kuri feverijoni muribuka ko bavugaga ngo batangaga agakarita k'umuhondo ku ku mipaka ubu ngubu ndibaza ni iki kiri gukorwa kugira ngo igabanye kugumya kwambukiranya nk'uko byagiye bigenda ku zindi ndwara kuko urabona bikomeje gutyo wazashiduka buri gihugu cyose imaze kugeramo nk'ubu ngubu urebye aho yatangiriye ukareba aho ubu ngubu iri aha, harimo ikibazo harimo ikibazo cyo kuba itari kwitabwaho cyangwa n'uko inkingo zayo kubera ari bw'ikiza ziracyahenze ushobora kuba wenda ambwire ni ni inkingo zigihenze yara- yarabaye nk'ubigarukaho asoza avuga ngo abaganga bazikora aba- abo- batekinisiye bakora izo nkingo ngo nabo barahembwa wenda akaba ariyo mpamvu atubwiye ngo ah, niyo mpamvu zigihenze cyangwa nta kuntu nko mu bihugu bisanzwe bikoresha uburyo uburyo bw'ubwishingizi busanzwe bw'indwara nko mu rwanda wenda bwa mituweli n'ubundi ntabwo baba baba- baba bayivurira ku ku ubwo bwishingizi kuko urebye ukuntu imeze bishobora kuba no kuyivura kuba biba byagorana dukurikije uko umuntu aba. atubwire ntabwo ku bwishingizi byakunda ko umuntu yakivuza bigakunda iriya ndwara cyangwa ubundi irakira bwite igashira mu muntu cyangwa ihoramo eh, nka virusi Ugeze kuri iki cya nyuma ubushita bw'inkende cyangwa ibihari by'ubuge ni indwara ikira irakira ikava mu muntu eh, nka burya kwa kovide eh, irakira cyo kimwe na sida iguma mu muntu ariko iyo irakira zose ariko ziterwa ni- na virusi Mu- hanyuma wavuze uti ubwishingizi eh, nibyo aho mu rwanda murafite ubwishingizi bugeze buri hejuru ariko ubwishingizi mufise ni ubwo hagati mu gihugu si ubwishingizi mpuzamahanga uvuga uti igikozwe mu- muri esipanye gikozwe mu bufaransa cyangwa muri amerika eh, nufata ubwishingizi mfite ngaha mu rwanda nka- nka- bukanyishyurira Mm, ibyo o- nzi- mufite ubwishingizi bwo hagati mu gihugu nk'ubu uyirwaye umurwayi uyirwaye aragenda mu kigo nderabuzima bamu- bamu- bamuvura kuri gusa nta ni ku buntu hanyuma eh, ariko eh, hageze iyo miti ni leta iba yayiguze buriya leta niyo igura n'izo nja- n'izo njandago ni leta izigura cyane naho ikazigura mu- ku ki- ku giciro giciriritse eh, ku bufatanye mpuzamahanga nk'uko naheje kubivuga iyo abantu bazi- ba- bashizemwo baka- nka burya- nka burya mugira iyo iw- iwanyu mubyita ibirimba cyangwa bijya mushyira hamwe amafaranga kugira ngo mugure ikintu gi- gihenze umwe atukwigondera mugabo kubera mwagize ubufatanye mukacyigondera nicyo rero niho rero bihagaze iyo gi- habaye ikiza aka- akaba icyorezo cyateye ni ukuvuga ibihugu bigira ubufatanye bagashyira hamwe uburyo amafaranga ubushakashatsi kugira ngo bazane ibikoresho bikwiye byaba ibyo gupima ibyo kugendura ibyo kugendereza byo kuvura kugira ngo aho cyateye hose bashobore kuhashika nk'uko nabivuze uzitirire kure nawe utarabonerwa hanyuma wavuze uti none eh, ibi bintu kuba byorosha bakabyorosha nk'uko umenga n'ibintu biri aho ngaho Mm? Eh, ni ukuvuga kandi iki- icyorezo nacyo kiri kuzamuka Eh, birumvikana kuko nakubwiye ni kenshi ibihugu eh, amaleta baravuga bati twa icyorezo cyateye kubera eh, bataba biteguye neza haba mu buryo haba mu- mu bikoresho mu baganga mu kwihuta kujya kurwanya icyo kiza ugasanga ntibabyiteguriye nk'ubu bariko barabyubaka bakubaka bamaze guterwa twebwe duhimiriza mu byo twiga n'ibyo dukoresha no kugendura nk'uko nabivuze mu- mu ntangiriro ni ukugendura hakiri kare hanyuma hari ibyo twita early warning system tuba dufise ni ukuvuga imburi ukaburira eh, eh, aba- abayobozi ukabu- ukaburira aba- ibisata by'amagara y'abantu utiyamara aha hantu turabona ko iyi ndwara iriko irazamuka mwirinde mubwire abaturage mwongere namwe mugire ibikoresho bikwiye mbere umu- umurwayi abonetse mushobore kumuvura cyangwa nawe mugende mu- kuraba aho hantu haba mu mudugudu haba muri segiteri mugende mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mugenzure murabe yuko atabandi baba banduye bahari mu minsi cumi n'ine nk'ibi tu- twavuze ko niyo twabonye yuko iyo ndwara yiyubika iyo wayanduye mu minsi cumi n'ine umuntu kuvuga mu ndwi imwe cyangwa mu ndwi zibiri eh, iby'umweru ni kumubyita mu kinyarwanda eh, ni ukuvuga u- uwo muntu bagomba gu- guca bacungira bagashyira aba- bajya ba- eh, abakangurambaga cyangwa se aba- aba- bajya ba- ba- baremesha kiyago mu burundi cyangwa bajya ba- ba- ba- bakurikirana abantu barwaye ku midugudu ni ukuvuva bakaraba iyo ndwara ko atayirari iyo mya- iyo- ibyo byumweru bibiri muri icyo gihe bari barayirwanya bari baracungera uwo aho hantu yabonetse bakaraba cyane cyane abo bantu n'abo bahuye muri iyo minsi cumi n'ine mwahuye n'abantu wagiye ku rusengero runaka mu isoko mu iduka mu mu mu mu mu mu- mu- mu ikoraniro cyangwa se mu mu- ya gitifu u- u- gutyo gutyo ukagenda umenya uti aho uwo muntu yagendeye abari bahari ni bande baturuka he kugira ngo habe ubugenzuzi urumva ko bisaba uburyo bisaba uwo muntu azoba ariko akorera eh, ikorerabushake Ah, yego barashobora kuboneka ariko henshi ateza kuba amafaranga mubona ibihugu byo muri afurika eh, byo kwitegura gute ku biza bindi bishobora kwaduka no mu bihe biri imbere nk'ibi turi ko turavuga ibihara by'inguge hari n'ibindi bi- bishobora kwaduka mu biganiro twigeze kugira imbere mwarigeze kuvuga twarigeze kuvuga ku byerekeye indwara zishobora no kuba zifatira ku ihindagurika ry'ibihe zishobora kwaduka cyangwa izari zihari zigatera zikomera kurushiriza Eh, ni ni ikihe mubona amaleta muri afurika yokora kugira yitegurire ibiza bishobora kwaduka no mu bihe biri imbere nk'i- nk'ibyo byorezo ubwa mbere ho ni ugushyiraho imigwi ikora yo kugenzura indwara zishobora ku- kuba zaduka cyangwa nshasha bakagira ubushakashatsi ubushinganzi bwose bw'amagara y'abantu mu bihugu byose bakaba bafise ibyo bigo bihanitse bikora ubushakashatsi kandi bikorana n'ibindi bigo hirya no hino ku isi ni ukuvuga eh, bakaba bafise ibikoresho n'abahinga kandi bakaba bafise n'uburyo bwo kugenda hose mu gihugu atana hamwe basigaje inyuma kugira ngo bagende bapima bagende ba- bagira ubushakashatsi cya kabiri bakabika amakuru bakabika amakuru ni ukuvuga nk'iki kiza cyateye bakamenya bati cyateye iki gihe kimeze gutya twakigwanije uku hamwe cyosubira kubuka twohereza tukihuta nta byo gusubira mu ihumbi ibintu bikaba bizwi hanyuma mbere n'iyo migero ikaba yarapimwe ikaba izwi bagomba bayikurikirana bakaraba bati umuti twari dufise wari uyu none ni ubikora bakabikora vuba na bwangu abantu batarazindigara kuko buriya i- ico ico gisata kibereyeho ni ukugira ngo bazibire ibiza bitaratera niyo giteye naho bakigwaye kitarasinzikaza abanyagihugu cyangwa ngo kibahitane niyo iyo niyo ntumbero nyamukuru nizo ntumbero zibiri hanyuma eh, rero ba- iyo bafise inzobere z'abo bantu zifise ibikoresho n'ubuhinga n'uburyo cyane cyane uburyo bw'amafaranga uburyo bw'i- bw'ibikoresho eh, byo kuzihiga izo ndwara aho uyu umuntu ahiga umwana mu- niko bimeze hanyuma eh, bakaguma ku rugamba ntiba- ntiba- ntiba- ntibashyire hasi ibikoresho baguma bari- barikanuye kugira ngo eh, iyo izo ndwara ntizigire aho zimenera n'aho bihagaze hanyuma bakaza rero barabwira abatwara abatware abajejwe intwaro ah, bakababwira bati iyo amara ibintu bimeze gutya eh, murabe mwigenamigambi ibiza bitwugarije kenshi ni ibi ni ibi ni ibi ndamaze kubona yuko bafise hari mu bihugu bimwe bimwe eh, ubushikiranganji bwo gutabarana n'ibiza n'isibe ibintu hamwe n'ibyo bakaca rero babishyiramwo n'ico ni- n'ivyo byi- byo kwirinda indwara akabishyiramwo kandi murabona ibihindagurika ry'ibihe ngira ngo tugize iminsi turonka n'ibi- ni- n'ibiza bya hato na hato eh, birababaje eh, mugabo bis- bis- bi- ubona yuko biterwa n'ihindagurika ry'ibihe no kugira n'igwirana ry'abantu no- no- no kugira eh, ubukene bukabije ku buryo abantu batigondera ibintu byo kwirinda rero ibyo rero byose bashobora kubishyiramo bakabona bati ubu u bijya twita sante publike ni ukuvuga bijyanye n'amagara y'abantu rusange bakabitanura bakabyongera ko bakabiha agaciro kanini kugira ngo bazite bataronye murakoze cyane ndabashimiye yari eh, muganga kome konakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zirandagata umuhinga uh, bita umu epidemiologiste ari i Bruxelles mu bubirigi twako turavuga ku kiza cy'ibihara by'inguge kiriko gikwiragira cyane mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika mbere no hanze y'uwo mugabane n'icokogwa kugira ngo ico kiza Uh, gishobore kugwanywa hakiri kare ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika mugire ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere mu kurindira mwese ndabifurije kugira ibihe byiza